Say soup get pepper, that one come make a pepper soup. You no gather there. What is your name? See, my matthias longi no be shook shook your mouth for my matthias. Say lion come play low, no be say e be made for dog o. You wan die? You no come here for your matthias. Just release the bunny for us, Go the die. Dem both coming di ama. Tani wetin now? Now who dey give you liberty? Shey make I put am for him I don't. Then you should ask my naming ceremony.